Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese namwe bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederica nkundikije inyuma yaho habereye rusansuma y'impunzi mu ikambi ya ndutamo mu gihugu cya tanzania impunzi ziba muri iyo kambi bidaciye mu mategeko zagabishijwe
inyuma y'iri barura abantu basanzwe baba mu ikambi badafise ibyangombwa batemerewe kuba mu ikambi ni ukuvuga batanditswe muri haseri yuko abo bose inyuma ya kino gikorwa c'urusasuma bazoca basubizwa mu burundi
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania avuga kwigabishwa ryatanzwe n'umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo vy'impunzi mu bushikiranji bw'intwaro hagati mu gihugu ca tanzania inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye amasezerano yateweko igikumu n'ibihugu bitatu uburundi u rwanda na kongo yo gufatanya mu kubaka urugomero rw'umuyagankuba inkuru y'impunzi mu ikambi y'agateganyo yasengeye mu gihugu ca kongo hamwe n'ikiganiro cerekeye guhana imbabazi patiri obad rugira ngoga yahamenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana
muri tanzania bari mu kigandaro c'abantu mirongo itandatu n'icenda bishwe n'umuriro wadutse bariko baravoma igitoro ku kamyo yatembagaye ku munsi wa gatandatu i morogoro mu burengero bw'umurwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam perezida john magufuri wa tanzania yategetse ko ico kigandaro kibandanye gushika kuri uyu wa mbere yasurukiwe ku maziko n'umushikiranganji wa mbere kasime majaliwa nk'uko vyashikirijwe n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu majaliwa yatangaje ko komisiyo idasanzwe igiye gushingwa kugira itohoze neza icatumye iryo sanganya riba isanganya nk'iryo ryarabaye muri nigeria mu kwezi guheze aho abantu mirongo ine na batanu bapfuye abandi ijana barakomereka hagati muri ico gihugu igihe ikamyo nk'iyo yari itwaye igitoro yagira isanganya mu nyuma igasha abanyagihugu bariko baragerageza kuvoma igitoro bakahasiga ubuzima mu kwezi kwa gatanu isanganya nk'iryo ryarabaye kandi no muri nigeri hafi y'ikibuga c'indege ku murwa mukuru niyame naho hafuye abantu bashika mirongo umunani amashirahamwe y'abafaransa y'abagiraneza sos mediterane na medecin sans frontiere msf mu majambo y'imfunyafunyo baratabaye abandi bimukira mirongo umunani n'umwe ku nkengera za libiya ejo ku munsi w'imana nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp abo batabawe bagizwe cyane n'abanyesudani bari bandurutse bava muri libiya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu msf yashikirije jo kuwimana ko bine vya gatanu vy'abo bashasha batabawe bafise imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo itatu n'ine uku gutabara kubaye mu gihe hakiri ukutumvikana hagati y'ubutaliyano hamwe n'ibihugu bigize umuryango umwe bwa buraya aho ubutaliyano bwanse kwemera ko hari ubwato bwa bw'abimukira bushika ku nkengera z'amazi yabwo kiretse ibihugu biri kumwe muri uwo muryango wa buraya byemeye navyo gufasha kubakira abanyepalesitina barenga cumi barakomeretse mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igipolisi ca isirayeli mu gisagara ciranda i yerusalemu ivyo vyabaye jo ku munsi w'imana ku munsi wa mbere adi al ada ibaye umunsi mukuru w'abayisilamu w'ikimazi aho bahimbaza irangira ry'urugendo rwa haji mu gihe ico kibanza categerezwa kugarwa ku bayahudi mu minsi mikuru y'abayisilamu isirayeli yaranse kucugara ku ngenzi z'abayahudi bitera agashavu abanyepalestina baca batana mu mitwe n'igipolisi ico kibanza ceranda ku bayahudi n'abayisilamu camye kibamwo imigumuko muri kahise aho abategetsi ba isirayeli mugabo bashikiriza ko bizeye ko kigiye gutekana muri iyi minsi itatu iyo minsi mikuru y'abayisilamu igiye kuzomara muri siriya igisagara ca raka cigeze kuba ari umugwa mukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu kiriko kiragarukana ubuzima buhoro buhoro ni nyuma y'imyaka ishika kuri ibiri cambuwe uwo muhari abategetsi ba raka baridogera amakungu ko ata nguvu ariko arashira mu isanurwa ry'ico gisagara aho bavuga ko ata buryo buhagije bwo kugisanura uh, kugira abahunze batahuke bagira mu gihe atacokorwa vuba mu guteza imbere kandi uburimyi amashuri hamwe n'ibijyanye n'amagara y'abantu muri iraka abategetsi bagabisha ko iterabwoba rishobora kongera kubyuka mbere no mu bindi bice byambuwe uwo muhari mu mwaka uheze leta z'ubumwe za amerika zaragabanije imiliyoni zishika amajana abiri na mirongo itatu z'amadolari zigenewe uburaruko bushira ubuseruko bwa siriya washington yasabye ibindi bihugu bifatanije kurwanya iterabwoba nka arabiya sawudite na emirati zunze ubumwe z'abarabu kongereza nazo intererano zo gusanura siriya
urakoze abayize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ku amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
amakuru tuyatangurire mu burundi havugwa amakuru ko abantu cumi na babiri harimwo abacamanza babiri bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya bururi mu manuko bw'uburundi kuva kuri uyu w'imana turi kumwe na eloge birikaneza umunyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi yakurikiranye inkuru muri iyo neza eloge
amahoro neza frederic muri aho ah, vyagenze gute abo bantu bagirizwa iki
yagoma frederic abo bantu bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko iyo nama itemewe n'amategeko nayo ikaba ari iy'umugambwe itede zigamibanga muti byagenze gute abantu bakaba bafashwe rero na karite ya bururi iyo parike ya bururi muga bikaba yahawe itegeko na buramatari w'intara ya bururi frederic niyonzima niwe ababwiriza gukora iyo nama itemewe y'umugambwe itagezigamibanga bakaba bafatiwe muri zone ya mugenga komine n'intara ya bururi
umukuru w'iyo mugambwe muri iyo ntara abivuga kwiki
frederic twavuganye ahubwo n'umukuru w'umugambwe itegezingamibanga umugambwe itegezingamibanga ko atabizi ni umwe mu migambwe yacitsemo amashami cyane ariko twavuganye n'umukuru w'umugambwe itegezingamibanga novuga nti iraba ryemewe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu cyangwa leta y'uburundi ko ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu nibwo bwemeza imigambwe mu burundi abdul kasimi yabwiza irya amerika yuko yamenye amakuru y'abantu bafashwe kuko batanguye kuvuga ko ari abanywanyi mugambwe itegezigamibanga mugabo yongeye ko ati jewe maze kumva aya makuru n'abagize mu nyuma bambwira ko ubwabo biyemereye ko ari abanywanyi b'umugambo witegezigamibanga mugabo batanyemera nk'umukuru wa itegezigamibanga ahubwo bemera marina barampama bigeze kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akaba ari rero ngo bemera nk'utwara itegezigamibanga iryo baba naryo ritwagwa na marina barampama bikaba bitemewe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu cyangwa leta y'uburundi muri make hari amakuru yobayerekeye igihe bazorengukishwa imbere ya sentare yabaratangazwa
uyu munsi amakuru tumaze gukura mu bajejwe ubutungane i bururi yemeza yuko batanguye kuba kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bakaba ariko babazwa basubizwa mu gasho k'igipolisi nk'uko babivuze ku mugwa mukuru w'intara ya bururi aho bafungiwe kuva kuri uyu w'imana eloge urakoze turakongera ko federic ni uko babonye aho bari bicaye mbere y'uko bafatwa ngo abo bantu bari kumwe n'abandi barimu eh, ni ukuvuga abacumi basigaye bari abarimu bashobora kuba bavuye mu makomine atandukanye nka yose agize intara ya bururi eroje ubandanye utohoza iyo nkuru turagutera akamo mu masaha ari imbere udutegurire inkuru irambuye
urakoze Frederic.
ibihugu bitatu uburundi u rwanda na kongo biherutse gutera igikumu ku masezerano yo gufatanya mu kubaka urugomero rw'umuyagankuba urwo rugomero rwiswe rusizi 3 ni ukuvuga rusizi ya gatatu ruzotanga umuyagankuba ungana na megawato ijana na mirongo ine n'indwi mu myaka itanu iri imbere ruzokubakwa mu ntara ya kivu y'amajepfo ahegereye urubibe w'ivyo bihugu ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika i kigali mu rwanda amasezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i kinshasa mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatewe ku mukono n'abashikiranganji batatu baserukira u rwanda uburundi na kongo ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawati ijana na mirongo ine n'indwi uzotangwa n'ubwo rugomero ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajana indwi y'amadolari y'amerika nayarenga miliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana y'amarundi azotangwa n'ibanki y'isi yose ibanki ya afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa buraya abagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe oricome rikorera mu burundi barashima uwo mugambi gabriel rufyiri atwara oricome twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi eh, warabaye eh, abatabizi n'umugambi uva kure cane kuva mu mirongo icenda na kabiri uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina inda ndende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu eh, ka sepejeri isa eh, n'iyahagaze turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka eh, cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubutunzi kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba eh, ukenewe eh, mw'ibi bihugu nko mu burundi hoho mu bisagara ni munsi ya mirongo itatu ku ijana ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya kabiri na gatatu ku ijana abaronka umuyaga nkuba murumva neza yuko ata gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gifise umuyaga nkuba ungana gutyo yamara naho biri uko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro ari nyinshi muri izo harimo intambara zivugwa mu gace urwo rugomero ruzokubakwamwo hamwe n'ibiturire ariko turavye umwijyane uri hagati eh, y'ibi bihugu vyo mu karere hariho n'imigwi igwana Eh, biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora guhura n'intambamyi nyinshi cyane kubera umwina umunoho inda ndende z'abantu baba bifuza kurwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu hamwe vyoshoboka urwo rugomero rukubakwa vyoshobora gufasha igihugu mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera eh, ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa eh, igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko ayandi yose ahora aribwa umuyaga nkuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni mirongo itatu baba muri ivyo bihugu bitatu aho niho oricom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyuruzwe kenshi amaleta arakunda kuvyivangamwo rwose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara ah, amasosiyete azokubaka ntibavyemere ugaca usanga rero harabayemwo ibibazo nico gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni imigambi ihambaye cyane cyane abarundi bose abanyekongo bose abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyo ari imigambi irengeye intwaro ziba zihari uno munsi kuko intwaro ziraza zikagenda murabona ko uyu mugambi eh, watanguye kuva mirongo icenda na kabiri ari imigambi iraba ibyo ni ukwitwa urunganwe mu gifaransa icyo twita regeneration ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo ku ruzi rusizi ruva mu kiyaga ca kivu rwisuka mu kiyaga ca tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu vyose kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri ruzizi ya mbere rwubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na ruzizi ya kabiri rwubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani izo ngomero ubu zisa n'izahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishirahamwe rihuza ivyo bihugu bitatu CPGL vyaranse ko risanura izo ngomero kubera ukutumvikana hagati y'ibihugu birigize Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu gihe leta y'uburundi ibandanya gutera akamo impunzi z'abarundi kazisaba gutahuka mu ikambi y'agateganyo ya senge iri muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo impunzi shasha zirabandanya gushika zisaba ubuhungiro ngo kubera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi n'inkuru ya Vedaste Ngabo umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasanga hari abarundi bakambitse hanze y'inkambi bamwe bicaye mu gihangare gihari abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambu kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amanjanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara y'ibitoki bubanza na kayanza bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhohoterwa bakorerwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure nije imbere violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be babiri amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo yasange rero umugabo wanjye haraje mu ijoro abantu bambaye imbuto zirabura baramujyana bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura hama mbaye ngaho iminsi ibiri niho bagaruka baradodora iwanjye ndavuga ati abantu banshakira amahoro mpitamo kuboroga baca ababanyi barabyuka baza kuntabara niyo nanjye nahisemo guhunga kuko nabonye mfise umutekano muke kuko uwanjye bamutwaye sinzi ko ahari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya sange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi magana ane mirongo itanu barimo mirongo itanu bageze muri kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'umunani kubera impamvu z'umutekano mukeya muri aba barundi mirongo itanu bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'umunani harimo abavuga yuko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD Nzakirutimana Japhet n'umwe muri abo barundi baheruka guhungira muri Sange je nahuza umutekano wanje muke je umutekano wanje mukenya n'umugambwe wa CNDD FDD hama ndavamo uwo mugambwe wa CNDD FDD maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namye ntotezwa cyane gose totezwa gute batuye idarapo ry'umugambwe wa CNDD FDD maze bamavuka je nayiture kubera navuyemo uwo mugambwe bamaze kunturatuza nahisemo kugira hane kugira munge nama ndahunga je cyosaba nuko aseri ubuyokingira ubuzima bw'iwacu hano aho turi kuba ubuzima bwacu ntibukingiwe neza kubera turi hafi y'igihugu cy'u Burundi abo baduturatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga ahantu hafi muri sange bakatugira ubuzima bwacu icyo saba ni ukubudukura aha hantu bakatujyana kure ye- y'igihugu tuvamo ndayishimiye aline no kugira ngo ahunge uburundi aze muri repubulika ya demokarasi ya kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicaraga afungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki naje umugande bamutwaye kuko icyo nyine twawe i bujumbura twibukira mu cy'ubutoki baca bamusanga baca baramutwara sinigeze menya ngo baramwishe sinamenye ikintu na kimwe nanjye bakuraho baza kundondera kubivaye n'ibintu by'imigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu mwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga tuti nta by'imigambwe dukeneye ariko nuko twagomba gukorera imana gusa ntibikunda tugenda ibyo mu mugambwe uje mu mbonera kure muri dokimentasiyo baca baramutwara uko asigaye imbanyi y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene niwe nahungiye no muri gihugu ca kongo jo dusaba twege ni uko batwubahiriza umwe wese mu mugambwe arimwo akaba muri uwo mugambwe nyene kuko twese tukabura mu mugambwe umwe ni uko twotandukana kuko amadini amasenge- amasengero ari menshi nuko ni- n'imigambwe ingana umwe wese afise ishengero asengamwo nuko afise n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo n'umugambwe agenewe mu- kuba mu mugambwe wiwiwe yiyumvamwo apana kuca bafata umuntu ngo baje kumwica bamuhora umugambwe mumenya yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa karindwi tariki icyenda ishyirahamwe rya ser rifatikanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango mirongo itatu n'itatu igizwe n'abantu mirongo urunani n'umunani yari ivuye mu nkambi yo mu rusenda vedeste ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda patiri obald rugira ngoga azwi cyane mu gutanga ibiganiro bishikiriza gusaba imbabazi ku byaha bya jenoside no kuzitanga bigacishwa mu buryo bwa gikristu katolika aho bihuzwa no guhabwa amasakaramentu ku basabanye ikigongwe yaraganiriye na mugenzi wacu temi stokle mutijima amubwira uko uyu mugambi watanguye hamwe n'intumbero yawo yo kunywanisha abanyarwanda inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi jenoside ibaye byaranyobeye pe byaranyobeye nka padiri mera ndetse nkuta umutwe ntangira kujya ndara ndira mvuga ndi kuki nabaye padiri kuba padiri ukuvuga ngo wigishe urukundo ugasarura jenoside ni ikibazo pe nawe nti ibintu birabaye siko bibaye biragenda bite ntekereza kuri yezu leta iramubajije ngo ese mugenzi wanjye nanshumuraho zamubare kugeza kuri karindwi ese nzageze kuri karindwi ubwo yamubwiye ati uzageze kuri mirongo irindwi karindwi nuko namwumvise ko nubwo jenoside ari icyaha gikomeye bibabaje ariko kubabarira niko kuzabitsinda tu kubabarira miro- inshuro mirongo irindwi karindwi ni- ni aho ngaho nyine no- ni kuri kiriya cyaha cya jenoside Eh, ubundi ni icyaha gikomeye pe iki- iki- kibabaza abantu ariko uvuga uti nasikwezi yavuze ngo uzabare kugeza kuri mirongo irindwi karindwi niba turi abakirisitu eh, ni ni igihe cyo gusa na yezu nyine ababonaga utanga ubwo butumwa wabonaga bashyikira ubutumwa utambutsa ntabwo byakugoye Eh, muri rusange buryo umuntu eh, umuntu ntakunda kubwirwa ukuri ariko ibyo bituruka kuri sekibinyi urumva harimo abantu bashaka kwihorera ariko kwihorera ni bibi kandi ni nacyo shitani yashakaga gutanga imbabazi urumva byari bikomeye abandi gusaba imbabazi nabwo eh, byari bateye ubwoba kubera ibyo bari bakoze barebaga ibyo bakoze ugasanga barikanze mbega umwe yagiraga ati ibi nkorewe ni ibiki kuki bikozwe n'uriya umuntu twari duturanye umuntu twari na- nahekeye umuntu mm, yarwajije umuntu najyaga mvumbisha akaza kumvumba iba nkoreye ni ibiki undi ati ibi nkoze ni ibiki kuki mbikoreye uri uriya muntu ibindi bivamo ingorane nahuye nazo nuko nabonaga bose barafashe distance ntaho bashaka guhurira gutangira kubahuza robe byari bikomeye hari aho unatutswe hari aho nigishaga nko gutanga imbabazi bati ntimureba bati kiriya nacyo ni igiterahamwe cyakigejeje gusaba imbabazi Nti- ntibishoboka gusaba imbabazi z'ibyo biza mbere mwihangane mwishakemo imbaraga mu- mutange imbabazi nimutanga imbabazi imbabazi zizasaba ubwo twagiganiraga aho ngaho bakantuka hari abo tutavuganaga babonaga ko batoteza ariko niko kuri nigisha abantu cyane cyane gutanga imbabazi noneho rero nanjye mbitangamo urugero kuko nagiye mbyigisha mbyigisha mbyigisha kenshi umugabo rero wa- wishe mama ansabye imbabazi twari twahuriye muri gacaca i nyamasheke igihe bakusanyaga amakuru nibwo numvaga arambwiye ngo ngewe ngo mbere yuko ngo ngire icyo mvuga ngo ndashaka gusaba padiri mukuru wamushaka imbabazi ndamureba sinanamumenya kuko abo baburugumesitiri bam- bari baje mu gihe cy'amashyaka bari abajene sinari muzi pe sinashoboye guhita mumenya kuko njyewe nabaga i nyamasheke we yatekaga ikibazo cyitwa komini karengera avuze rero ngo, ngo, ngo nyina na bene wabo ngo ngo bapfuye ntanze uburenganzira nka burugumesitiri ngo bati ndamusaba imbabazi ajyejyeye nahise mera nk'ufashwe nyine n'amashanyarazi ariko nishakamo imbaraga ndagenda ndamubwira nti mu izina rya kirisitu ngenda kubabariye ariko nabivuze nanjye ndi kurira birumvikana hanyuma ntashye rero nibwo nibazaga ese uriya mugabo yemeye ko imbabazi namuhaye zivuye ku mutima nta buryarya burimo nuko mbwira abantu rero ko bagomba kubabarira bigaherekezwa n'impuhwe gusaba imbabazi ukazisaba kandi ugaherekezwa n'impuhwe iyo bitagiyemo impuhwe muba muri kubeshya icyo gihe ubwo rero naje kumenya ko umwana we w'umuhungu bamwirukanye mu ishuri abahuye nawe ngo yari ari kurira arira kuko yarabuze amafaranga bamwirukanye noneho nibwo na- nashakishaga ukuntu mutumaho ndamubwira nti wamwana ntuzongere kubura amafaranga kuva ubu ngubu nzi ko nyoko yapfuye isi arafunze ntuzajya ubura amafaranga ujye uzumbwire nuko byatangiye nyine ariko numva ndaruhutse hanyuma nk'iyo murebye nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mubona mute uruhare rw'abanyamadini cyangwa se amadini n'amatorero mu kongera kubanisha abanyarwanda mu kubaka ubwiyunge Mm, ah, ah, twakoze ibintu bikomeye nubwo nta wivuga ibigwi ariko urebye ukuntu abantu babanye n'ukuntu ibintu byari bimeze mu gihe cya jenoside eh, abanyamadini babigizemo uruhare abantu barubahanye barabanye abantu bongeye no gushyingirana mana yego na leta nayo irakora nyine ariko na kiliziya iyo izikora cyane cyane ku mitima y'abantu kandi umuntu ari kugenda abona imitima iri kugenda igenda yegerana yegerana yegerana yegerana tukiri kuri urwo ruhare rw'amadini na kiliziya ubwayo muri iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge iyo murebye mubona ahakwiye gushyirwa imbaraga muri iki gihe ni hehe kugira ngo ubwiyunge nyabwo koko bugerweho Eh, ni ugutinyuka amateka yacu kuyatinyuka abantu bakayaganiraho ariko bagamije iki kubaka abantu bagenda baruma bahuha bahuha bahuha bakagira ubwoba bagira ngo twarahamutse turuma y'amateka yacu ubu nkubwiye ntiparime uhita wikanga nturetse ko yabayeho kandi yavangiye ivanjiri iyo nyivuze wa- usanga abantu harabaye konfisiyo ugasanga umuhutu ari kwimva nta- umuparimuhutu atandukanye n'umuhutu none iyo parimuhutu nayo aba afite ideoloji ya parimuhutu babyura ibindi byumviro n'umva batutsi byo niyatangita nka parimetutsi na buti hingerera abo rero barakocorana tuyatinyuke tuyajyemo abo abantu bagomba gusaba imbabazi basaba imbabazi abana imbabazi batanga imbabazi
urakoze temistokle turagushimiye nawe patiri obert rugira ngoga Eh, mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse ko amakuru twabashikirije twabwiye ko abantu cumi na babiri barimo abacamanza babiri bafungiwe mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya bururi aho ni mu manuko bw'uburundi kuva kuri uyu w'imana twabwiye kandi eh, ku byerekeye cyane cyane eh, amasezerano hagati y'ibihugu bitatu uburundi n'u rwanda eka na kongo eh, yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya rero bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buryo bw'ibyuma hamwe na mokbira yadufashe kwegeranya ibiganiro twa twabateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi ry'amerika risaminanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mukaba mutwumvira ku metero migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza